Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixata qabee haga Jumaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqabu akka mooltan Jimaata majji sadii bara 2020 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo muddee 23 bara 2012 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti.
Qondaalli waraana Iraan ajjeefamuu ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteets mirkaneeffanneerra jedhaa mataa oduu har'aati. Attam jirtu? Oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati.
Barataa dhiyeenya yuunivarsiitii Wallootti ajjeesameen wal qabatee shakkamaan tokko qabamuun himamee jira. Hoomaa Awaannisaa godinaa Baalee aanaalee gammoojjii torba keessatti miidhaa geessisaa jira jedhamee jira. Waggaa sadeessoon sirni gadaa dhaabbata addunyaa yuuneeskoon itti galmeessame boorana keessatti ayyaaneffamaa jira. Koreen addaa mana maree olaanaa dhimmoota musliimaa Itiyoophiyaatiin akka gubiinsa masjiidaa mooxaatti raawwatame qoratu ergame miidhaa dhaqqabe qorannee jira jedhee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf faga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara jaalanneetti deebina.
yuunaayitid isteets haleellaa samiirraa gaggeessiteen waraana waardiyyaa warraaqsaa iraan jedhamuuf aangawaa hoogganan ajjeefamee jira tarkaanfii iraan irratti fudhatame kun ameerikaa irratti tarkaanfii daafoo hamaa akka irratti hin gaggeeffamneef karaa baneeraa jedhameera ministiriin ittisaa kan yuunaayitid isteets kamisa kaleessaa galgala ibsa baaseen ajajaan waraanichaa iraan kata'an jeneraal qaaseem soleemanii ajjeefamuu mirkaneesse. haleellaan kunis ajajaa pireezidaantii ameerikaa doonaald tiraampiin ta'uun beekameera haleellaan kun hojjettoota yookaan humnootii yuunaayitid isteets kanneen biyya alaa keessa jiran oolchuuf tarkaanfii murteessaa fudhatamee jedhame jeneraal solemaan dippiloomaatotaa fi waraana ameerikaa iraaqiif kutaa sana keessa jiran haleeluudhaaf karoora baasaa turan jedha ibsi kun haleellaan ameerikaa kun haleellaa iraan gara fuula duraatti gaggeessuuf karoorfatte dhaabuuf. akka fudhatame jedhameera. humnootii yuunaayitid isteets irratti haleellaa dabalataa gara fuulduraatti akka hin gaggeeffamne ittisuuf jecha ameerikaan dursitee tarkaanfii fudhachuuf qophooftee akka turte ministiriin ittisaa yuunaayitid isteets maark esper kamisa kaleessaa ibsanii turan iraaniif milishoonni iraan biraa deeggarsa qaban humnootiin ameerikaa kanneen giddugaleessa bahaa keessa jiran irratti. haleellaa dabalataa gaggeessuuf karoorfachuu isaanii mallattoon agarsiisu akka ture pentagan arguusaa esper dubbatanii jiru sana booda haalli jiru jijjiiruun qophaa'anii waraanni maadhee fi michoota kutaa sanaa keessaa ameerikaan qabdu oolchuuf jecha tarkaanfiin barbaachisu fudhatamee jedhan gareeleen iraan biraa deeggarsa qaban maadhee ameerikaa iraaq keessaa qabdu irratti baatii sadaasaaf muddee darbe kan haleellaa gaggeessanii turan haleellaa kanaan lammiin ameerikaa hojii kontiraataa irratti bobba'e tokko ajjeefame humnootiin ameerikaa fi iraaq hedduun madaa'aniiru. yuunivarsiitii walloo keessatti barataa waggaa lammaffaa kan barnoota maarkeeting maaneejmenti ta'e sayid xayib kamisa kaleessaa lubbuunsaa darbuu wajjin walqabatee kan shakkame barataa tokkoo fi namoonni isa waliin turan kanneen biroo sadii wajjin to'annaa jala ooluusaa yuunivarsiitichi har'a beeksisee jira kana ilaalchisee masfinaarraagee gabaasa gamasii nu erge qaba soraatu hiikee dhiyeessa.
Akka pirezidaantii yuunivarsiitii Walloo Dr. Abaatee Geetaa'uun jedhetti waan barataa Saayid Xayyiib galaafate yuunivarsiitii fi uummatallee akka malee itti wal qarqaareetiin eda qorachaa turan.
የደሴ ከተማ ጸጥታ፣ ፌዴራል ፖሊስ፣ አድማ ብተና፣ የደሴ ከተማ ይህንን የሚመለከታቸው ከፍተኛ አመራሮች ሁላችንም ሆነን ተማሪዎቻችን ጋር ሆነን akkan jedha bulchiinsi nagaa dasee waraana federaalaa korgittinneessaa fi bulchiinsi dubbiin tullaallatte hedduun itti wal qarqaaranii bilookii barattoota sadii keessaa filaniitiin hagalkan saatii sadiitti soqa bahan odeeffannoo ijoollee irraa argan tekinooloojii itti dabalanneetiin balbala yuunivarsiitii sadeenuu cufneetiin namtanaan shakkame gara saatii afuriitti qabnee jedha warra gurba kana qarqaar jedhanillee sadii waliin qaban reeffa saayid ayyib hospitaal finfinnee paawuloositti erganiitiin qorataniitiin maatiitti kennanii jedha tana maleellee hojjataa yuunivarsiitii walloo tokkollee akka doktar abaatee jedhetti tanumaan shakkanii qaban.
በህይወት መጥፋት፣ ንብረት ማውደም፣ አካል ማጉደል ጋር የተያዙ ልጆችን በተከታታይ ሆን ተብሎ hojjata kana hojii irra dhaaban hin qabne gamkaan akka dookter abaateen jedhettan malellee warra nama jeesuun shakkaman qabeenya balleessuun nama miidhe warri beekamtaa ta'an hojjate jedhanillee ragaatti qixeeffanneetiin adabuu jirra hojjattoota akka kanaan ammoo dubbii isaanii seeraan qorachuu jirraa jedha ijoollee akka kanaan akka kanaan miidhaman akka dookter abaateen jedhetti hedduun jaru miskiin homaa barnoota qofaaf dhufe mana mana fincaaniitii isaanii ba'an gamkaan immoo yoo isaan mana kitaabaatii ba'an yoo isaan mana amantiitii ba'an miidhan tunin aadaa akkanaatiin waan akka malee hamtuudha jedha kana malee lakki ijoolleen achi baratan jedhanitti namni barnootaaf dhufe akka miidhamuun waan akka malee gara nama nyaataatti barataan qalbiin cabsee barachuu jira ammallee namni waan nagaa nama dhowwuu danda'a hedduu jira kanaafuu waan hedduuma mul'achuu jira laf jabeessanii eeguu malanii jedhan barattooti masfiin dubbise warra yuunivarsiitii cufee siyaasaa gara dhibii oofuu fedhutti yuunivarsiitii keessi yaa'ee lafa nagaa dhowwuu jira jeequmsi kunin warra siyaasa ofii oofachuu fedhutti tolchuu jira jedhu yuunivarsiitii walloo kampaas dasee akka masfiin jedhetti ardhaaf kaleellee barnoota yaayyuu dhaabbate yuunivarsiitii keessatti rakkinni akka akkana akka hin taane torbaan dhufuyyuu barnoota addachaanaa jedhu.
Jaarmeewwan siyaasaa tokko tokko dhaabbatoota amantii jala daa'atanii shira raawwatan dhaabbachuu qaba jechuudhaan har'a magaalaa Baahirdaar keessatti musliimonni hiriira mormii ba'an hubachiisanii jiru. Olaantummaan seeraas akka kabajamu waamicha dhiyeessan. Gama kaaniin mootummaan bulchiinsa naannoo Amaaraa hidhamtoota kuma lama caalaaf dhiifama gochuusaa abbaa langaa muummichi ka bulchiinsa naannoo sanaa ibsanii jiru. Kanneen keessaa sadii yuunivarsiitii seenuudhaaf barattoota yuunivarsiitii seenuuf qabxii isaan dandeessisu kan qaban ta'uu asteer misgaanaa baahirdaarraa gabaasteetti. Lammiilee Itoophiyaa seeraan ala gara Keeniyaa seenan kudha sadi Keeniyaa kutaa bulchiinsa Kirinyaangaa keessatti poolisiin biyyattii to'annaa jala oolcheera. konkolaataa lammiileen Itoophiyaa ittiin deemaa turan keessatti baala sammuu namaa adoochu. kiiloo diddama poolisiin keeniyaa qabeera jedha gabaasa galmoo daawit kunoo.
kaleessa lammiileen itoophiyaa seeraan ala keeniyaa seenan jedhaman kudha sadii keeniyaa kutaa bulchiinsa kirinyaaga jedhamtu keessatti to'annaa poolisii biyyattii jala oolanii jiru konkolaataa manaatiin imala godaansaa irra turan lammiileen itoophiyaa kun hedduun dargaggoota yoo ta'an konkolaachisaan isaaniin deemaa ture saffisaan utuu konkolaachisuu poolisiin dhaabsuuf jennaan lammiilee itoophiyaa kana konkolaataa keessatti dhiisee dhokatee jira. Komishinarri poolisii Keeniyaa kutaa bulchiinsa Kirinyaagaa Liyaa Kiiveey poolisiin konkolaataa lammiileen Itoophiyaa kun ittiin deemaa turan yoo sakatta'u baala sammuu namaa adoochu arguullee dubbatan. Komishinarri Liyaan wanti isaan jechaa jiran eeyyeen dhuguma miseensonni poolisii keenya konkolaataa warri kun ittiin imalaa ture yoo sakatta'an baala sammuu namaa adoochu kanaabisaa jedhamu kiiloo giraama 20 arganiiru sun dhuguma jechuun dubbatu. Komishinar Liyaan lammiileen Itoophiyaa kun waraqaa eenyummaa isaanii ibsu akka hin qabne himanii umriin isaanis ganna kudha afurii hanga 24 jidduu akka ta'ee fi martinuus dhiira ta'uu dubbatan konkolaachisaa lammiilee Itoophiyaa kana dhiisee bade poolisiin keenya barbaadaa akka jiru yoo ta'u har'as galmee gabatee konkolaatichaatiin abbaa qabeenyaa konkolaatichaa barreerraa jedhan yoo dubbatani. Lammiileen Itoophiyaa kun har'a ganama mana murtee Kiriinyaagaatti dhiyaatanii turan yoo ta'an namni afaan isaaniif hiiku waan hin jirreef murtee argachuu hin dandeenye. manni murtii haga turjumaan argatuttis mana hidhaa akka turan koomishinar liyaan vi'ootti himanii jiru gabaasa sagalee ameerikaaf galmo daawit naayiroobi.
oduun ammaaf qabnu kanuma.
kan dhaggeeffachaa jirtanas waashingtan diisii irraa kan dabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. naannoo oromiyaa aanaalee gammoojjii godinaa baalee torba keessatti hoomaan awwaannisaa miidhaa geessisuusaa hawaasni naannoof waajirri qonnaa godinaa baalee beeksisee jira hoomaa awwaannisaa kana duula humna namaatiin to'achuudhaaf ulfaataa ta'uun kan himame yoo ta'u waajirichi qonnaa godinaa baalee akka jedhutti mootummaan naannoof federaalaa xayyaaraan duula geggeessuudhaaf rakkoo kana furuudhaaf hojjetaa jiraa jedhamee jira muktaar jamaaltu gabaase.
jiraattonni aanaalee godina baalee garagaraa akka kaasanitti hoomaan awwaannisaa kun yoo xiqqaate torbaan lamaaf deema erga gama godinichaatitti gale gama daangaa sumaaleetiin godina baaleetitti galuun isaa kan himamuuf hoomaan awwaannisaa kun haalli sochii isaallee dhaabbii kan hin taanee fi dhawaatuma keessa miidhaan inni geessisaa jirullee hammaataa fi bal'aa ta'uu isaa dubbatu.
Anaa sawweenaa keessatti guyyoota afran dabre kana keessatti hoomaan awwaannisaa hedduu qabeenya ummanni qabu akka midhaan boqqoolloo maashillaa waan horiin dheedu hundumaayyuu osoo takkaalee nambishin aanolee lama deersoo fi keessatti gara bahaa naannoo isaanii sumaaleetiin akka seene hedduu weeraree jira ammallee haga ammatti hooman awwaanisaa kun bakka itti dadhabanii osoo ofirraa baasin haga ammatti dadhabanii jiran naannoo bahaa beelu beeltofaa gara bahaa kanatti argaman yeroo ammaa kana dadhabanii achumatti jiran.
Waan kana balleessuudhaaf yookaan to'achuudhaaf yaaliin gama mootummaati gama hawaasaati taasifamaa jiru maal?
Hawaasni bal'aa uummanni naannoo san jiraatu haga humna isiitiin hedduu ofirraa ittisuudhaaf baay'ee yaalii godhee jira haga ammatti mootummaa naannoo ta'ee wanni uummata kanarraa deebisuudhaaf inni yaalii godhe amma ammatti hin jirtu jechuudha.
Miidhaan inni dhaqqabsiise wanni beekamu jira hangaan naannoo isin jirtanitti.
Wanni beekamutti akka aanaa sawweenatti amma ganga kudha saddeet inni keessa deeme kiiloomeetira tola kiiloomeetira sagaltamii shan irratti lafa argamtu waan horiin dheedu waan uummanni facaafatu walumaa galatti wanti gurraachi jiidhaa ta'e tokkollee osoo jalatti rafin naannoo hedduu keessatti mancaatii hedduu hedduu jabaa geggeessee jira. Uummata akkasumas ollaa keenyas godina aanaa beeltoo lageedhaa keessatti hedduu akkasumas hubaatii hedduu geggeessee jira. Wal fakkaatu aanaa lamaan kana walitti aanseeti guyyaa afran kana keessa kan inni seenee ture. Akkasumas guyyaa kaleessa naannoo madda walaabootti kan argamee ammallee hubaatii geessaa jiru jechuudha. Aanaa madda walaaboo bara bijiree.
Duula Hoomaa awwaannisaa kana miidhaa hammaataa osoo hin geessin sadarkaatti dhaabuu danda'aniin walqabata. Qaaleen hammaataan jiranillee yaaliin taasisaatiin jiran jiraachuu dubbatan.
Torbee kana keessattis guyyaa lama dura deebi'eetiin naannoo Sawweenaa fi Lageedhaatti mul'ate. Bahee deebi'uun kunniin hin jira. Kanaafuu ammarratti aanota haga sadii tokko keessatti mul'ate. Naannoo Raayittuu deebi'eetiin mul'ate. Lammaffaa aanaa Maddoolaaboo irrattis mul'atee jira. sadaffaa naannoo laga hidhaa irrattis mul'atee jira. Naannota kaawwan keessa ooladii baheetiin hin jira jechuudha. Waliigala aanaa naannoo torbaa keessatti mul'atee ture. Kana keessa naannoo aanaa sadii qofa irratti amma akka jiru. Isa sammuu to'achuudhaaf yaa'u nus hojjetaatiin hin jirra. Loojistikii iddoon barbaachisan hunda gara isitti keessiniitiin kan amma yeroo ammaa kana achitti argamanii fi kanas to'achuudhaaf yaaliin kan godhamaatiin hin jirudha. Kana biras dabreetiin ammoo mootummaa naannoo federaalaa waliin dubbachuudhaanis iddoolee humna namaatiin to'atamuu dadhaban akkaataa xiyyaaraan to'atamuu danda'uuf haal-duree barbaachisu hunda xumurreetiin hin jirra. Oredii aanota amma keessattuu akka sawweenaa fi lagaydaa raayituu kanneen waan hunduu xumurameetiin isatti gara galamuu qofa federaalaa hanga xiyyaarri qoftattuu kan deegaa jirrudha. Haa ta'uuti ammoo wanti kun sochiin isaa baay'ee rakkisaadha. Akkuma beekamu har'a iddoo tokkotti argita. Fakkeenyaaf kalee ammaanaa sawweenas seenee ture. Lookeshinii isaa fudhannee yeroo deema onnoon isaa baay'ee humni isaa olaanaadha. Kanaafuu nuyi isa yoo gara keenyaan akka silaa qaama dhimmi kun ilaallutti dhimmoota silaa hojjechuu qabnu. Biiroo qonnaas garee tokko ijaaramee nu bira jira. Aanota kanneen irra jira. gara birootiin qaamoleen silaa dhimmoonni kan irratti ilaalan kan biroos qaamonni cinaan deeggaraa jiranii fi miidhaan inni haga ammaa geessisu ilaallu haga silaa mul'atee fi bal'inasa mul'atee waliin baay'ee xiqqaadha jechuu dandeenya.
Hoomaan awwaannisaa aanaalee godina Baaleetitti dhaqqabe kuni miidhaan inni dhaqqabsiise hanga ammaatitti adda baafameetiin kan shallagamee lafa hin kaahamne ta'u obbo Daawud Abdurroo hogganaan waajjira qonnaa godina Baalee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Ogeessonni sadarkaa naannootii fi godinaarraa walitti bahanillee miidhaa kana shallaguu irratti kan hojjetaatiin jiran ta'uu dubbatan obbo Daawud. Duula hoomaa awwaannisaa kana balleessuudhaaf sadarkaa naannoo fi federaalaatti taasifamaatiin jiru adda baafachuudhaaf hoggantoota biiroo qonnaa Oromiyaa dubbisuuf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne argannaan yaada dabalataa isaa qabannee dhiyaanna gabaasa sagalee ameerikaaf muktaar jamaal finfinnee.
qophii itti aanutti seenna dhaggeeffatoota keenya waggaa sadeessoon dhaabbanni aadaa saayinsii fi barnootaa tokkummaa mootummoota yookaan yuuneeskoon sirna gadaa oromoo akka hambaa aadaa addunyaatti itti galmeesse har'aaf boor godinaa booranaa yaabalootti ayyaaneffamaa jira qophii kanarratti aangawoota mootummaa naannoof mootummaa federaalaa dabalatee namoota hedduutu itti hirmaate jedhama kanarratti soraan qophii addaa qaba namoota inni dubbise keessa itti gaafatamaan biiroo aadaa fi tuurizimii godinaa booranaa obbo bonayyaa diidoo akkana jedhan.
Sirni kun sirna diimokiraasii sir beekamaa addunyaa irratti fakkeenya gaarii ta'ee addunyaan itti wal bulchuu fakkeenya irraa fudhatte dhaloota kan barsiisuu fi fuulduraa akka inni deemu godhuu fi bilsan qopheessine sirni gadaa kan jiru kan lafarratti arganii ilaan arganii dabballee kan gammeen kan uusii kan raadii kan jedhanii ilaan arganii akka galanii fakkeenyi gaarii irraa arganii naannoo biraallee muuxannoo gaarii irraa fudhachuu danda'anii jennee qabannee yaamne.
Pirogiraamiin jirtu maal fa'aa baay'ee fakkeenyaaf agarsiisfaa.
Kutaalee sirni gadaa dabballee irraa kaasee akka gadaa bojjii akka gaarsaa kan jiru faaya aadaa adda addaa kan naannoo kan ibsa in agarsiifama nyaati aadaa kan naannoo kan ibsa akkasumas manii aadaa kan naannoo kana jiruuf jireenyi gadaa wal qabatu kan naannoo uummata booranaa kan jira uummata oromoo kan naannoo kan keessa jirtu aadaan isaa akka isiin fuulasutti mul'attu in agarsiifamaa jechuudha.
Muummee ministeera itti dhufa.
Qaama olaanaa irra namni baay'een hin dhufa garuu muummichi ministeeraa dhufuu dhabuu danda'a.
Buna jadiitootti gaafatamaa waajjira aadaaf turizimii godina booranaati guddoo si galateeffadha jala deebi'aa jilnagaan obbaafadha.
Ayyee ayyee ayyee.
Gamfaanin ammoo warri lafaa warri lafaa maan jedha. Ministeerota jalqabee haga itti gaafatamtoota biiroolee nama hedduu walitti dhufuuf jira. Beenni lafaalleen ammoo bulchoota waan hedduu gaafannaa waan misoomaa waan qaraa gaafachaa baanu waan hedduu gaafannaa jedheetiin gaaffii lafa qabu jira. Kanuu jirmoo dubbisuu jira. Fadhaa kan guddoo galateeffadhaa. Mee afaan gabaaboon beenni maan gaafate warra kaayyoo inni dhufin gaafannaa jedhee maal lafa qopheeffate.
Kanilleen horaa bulaa deebana jira. Wanni booraniin gaafannaa jedhee lafa qabu yoo argatee carraa akkasiitu argatee gaafannaa gaafachuu danda'u taate wanni cara fiixee wanni booranii gaafatu waan nageellee booranaa waan godin booraan bahaa akka lafti booranaa tun godin lamtaatu gaafin tun gaafii yaaba gadaan booranii cufti gaafachaa dhaqa cufti baate sadammeessu ammoo waan mooyyalee fi mataa wayaama kan laf booranaa gara ilbooruu tanaa waan mooyyalee fi daangaa fiiti lawaan akka misoomaallee waan jedhan fakkeenyaaf piroojeektii bishaan booranaa waggaa hedduuf akkanumatti maqaan qofti jiru jira waggaa kudhanii wayii fudha jiru kanallee hin gaafannaa jedhanii waan booranii birta taa'u jiru sadhibiin ammoo rakkumaan nageenyaa gara itti boroniyaa kanallee hin jirti gabayaan dhaabbataan namni horiitti gurguras hin jiru gabayaan olii gadi jirree biyyooraallee maqaa ta'e kan baafadhaa jedhanii turanii kun jaartillee nuti jalqabanii achitti addaan kutanii bira deemanii hagammaa wanni itti deebi'amee hin jiru kun waanuma gaafii uummata keessa jiraatu.
Dansa kanullee hin galateeffadha akkuma jenne ganna sadeessoo yuuneskoon gadaa oromoo galmeessite ganna sadeessoo sun yaaballoo tulfeessuu jiranii jila gaanu baafadha jenne warra qopheeffatulleen si galateeffadha kanu.
Kan argaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manneen barnoota Oromiyaa keessatti argaman akka wiirtuu saayinsiif kalaqaa hundeessamanii hojii kalaqaa shaakalanii fi gabbisan gargaaruudhaaf dhaabbanni miti mootummaa Moonaad Development Paawon jedhamu biiroo barnoota Oromiyaa waliin hojjetaa jira. Dhaabbatichi dhiyeenya waajjiraalee barnootaa godinaalee Oromiyaa digdama irratti walitti dhufaniif Finfinneetti leenjii hojii kanaa kennee jira. Tsaayidamxootu gabaase.
Dhaabbanni Moonaad Development Paawon jedhamu. Hojii kalaqa barattootaa cimsuuf manneen barnootaa keessatti gumii saayinsii fi kalaqaa akkasumas wiirtuu kalaqaa hundeessuun hojjechuudhaaf biiroo barnoota Oromiyaa waliin waliigaltee uumee leenjii kennuu eegaleera. Dhaabbanni kun tibbana bakka bu'oota waajjiraalee barnootaa godinaalee Oromiyaa hundarraa bakka bu'anii fi biiroo barnoota Oromiyaa irraa dhufaniif leenjii carraa hojii uumuu fi kalaqa jajjabeessuu jedhu irratti kenneefii jira. Kaayyoon leenjii kanaas maalinnii kan jedhu. Obbo Alamuu Zallaqaa hojii gaggeessaan Moonaad Development Paawonii fi leenjisaan hojii uummachuu dhaabbatichaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Innoveeshin kilab hundeessinee manneen barnootaa keessatti akkaataatti gumii kalaqaa kana keessatti ijoolleen hirmaatanii yaada kaka'umsaa keessatti uumamee barnoota isaanii beekumsa argatan achirraatii gara daldalaatti haala geeddarachuu danda'an irratti jalaatii kaasnee hojjenna kan jedhu manneen barnootaa irratti wiirtuu kalaqni itti hanqaaqu innoveeshin inkubeeshin sentar akkasumas immoo gumii kalaqaa hundeessinee ifa sanaan sochii irra jirra jechuudha barattootaaf faayidaa inni qabu tokkoffaa ilaalchi isaan barnootaaf qaban in jijjiira waan kun ilaalcha isa duraa namni kan baratu waajjira mootummaa yookaan miti mootummaa keessatti qacaramuu qofa fakkaatu sana jijjiiranii beekumsa koo gurguruudhaan hin danda'anii bikkan barbaadettu eessattuu hojjedhee buluudhaan hin danda'a garuu barachuudhaan qaba akkaataa akkamii waa akka hojjetamu kana beekuudhaan qaba jedhanii akka baratan isaan taasisa ilaalcha sadarkaa sanatti hin sirreessa.
dhimmi mana barnootaa keessatti akka kalaqni kun eegalamu barbaachiseefis jedhan obbo Alamuun.
adeemsi inni namni hogguu baratu hojii hojjechuun qabuu jedhu amma nuun ta'u hogguma baratan kanuyyuu waa akkamiin hojjechuun akka danda'amu waa kalaqanii yaada kalaqaa isaaniirree gurgurachuun akka danda'amu beekanii akka socho'an taasisaa. kun faayidaa tokko jechuudha yaada kalaqaa isaanii immoo eenyu akka irraa bituu barbaannan inni biraan immoo barataan intarpiraayizii mataasaa ta'e hundeeffachuullee ni danda'a osuma baratuuti sana keessatti deeggarsa ogummaa deeggarsa gara maallaqaatiin jiru deeggarsa karaa adda addaa jiru in taasisaa jechuudha dhaabbanni kun.
biiroon barnoota oromiyaa kalaqa barattootaa jajjabeessuu fi wiirtuun kalaqaa itti barattoonni shaakalaniif hojjetan qindeessummaa moonad development paawuniin akka hojjetamuuf waliin hojjechuuf leenjiin karaa dhaabbatichaatiin kennamuu eegaleera. kun qulqullina barnootaaf gumaacha guddaa qabaa kan jedhan obbo Amaanu'eel Abdataati qindeessaa garee odeeffannoo biiroo barnoota oromiyaa leenjii kanarratti hirmaatan.
Hojii bal'aan kan hojjetamu manneen barnootaa keessatti. Manneen barnootaa keessa maaltu jira? Barattoota jira, barsiisota jira. Kanaaf hojiin kun dur maqaasee hojjetamaa ture garuu xiyyeeffannoodhaan barattoonni akka irratti hojjetame ta'an turre. Kanaaf amma gaafa dhaabbata kana wajjin walii galu dhaabbati kun hojii kalaqaa manneen barnootaa keessatti barattoonni hojjetan ni deeggara waan ta'eef biiroon barnoota oromiyaas dhaabbata kana wajjin hojichi bal'inaan akka hojjetamu barbaada jechuudha. Kanaaf amma hojiin kalaqaa manneen barnootaa keessa jiru amma maalirra jira jennee gaafa ilaallu barattoonni xiyyeeffannoo itti kennanii hojjechuu qabu. Barattoonni xiyyeeffannoo itti kennanii hojjechaa hin jiranii jedhamee gama tokkoon gaafa ilaalamu immoo iddoo baay'eetti wal fakkaataa miti. Dhaabbati kun maal godhama godinaalee digdama irratti gaafa hojjetu manneen barnootaa baay'eetu jira. Iddoo hundumaatti haala wal fakkaatan hojichiin hojjetamaa jechuudha manneen barnootaa hunda keessatti. Bu'aan dhaabbata kanaa jiru jechuun inni guddaan isa kana. Iddoo tokkotti hojjetame iddoo tokkotti naafuu jechuudha.
Barattoonni dandeettii qaban yoo shaakalliidhaan gabbifatan maal akka baratanii fi maaliif akka baratan hubatu kun ammoo tattaaffii qulqullina barnootaa eegsisuudhaaf taasisamu mirkaneessuu keessatti shoora guddaa qabas jedhan obbo Amaanu'eel. Aadde Masarat Alamaayyoo waajjira barnootaa godina Wallaggaa Lixaarraa leenjii kanarratti hirmaachuudhaaf gara finfinnee dhufan leenjiin kalaqa jajjabeessuu fi carraa hojii uumuu rakkoolee hojii dhabdummaa kan furuu fi carraa hojii uumuudhaaf barattoota qofaaf osoo hin taane barsiisotaaf illee daandii saaqaa jedhan.
Kuni bu'aa guddaa qaba ijoolleen manneen barnootaatti kalaqa irratti hin hirmaatu garuu bahanii mul'atu qaamni deeggaru hin jiru ogummaan isa ta'u wantoota ittiin deeggaramuu qabaniin hin deeggaramu hin jiru jechuudha. kanaaf carraa kanaan namni hubannoo argatu daa'imman kunis hubannoo argatanii ba'uuf hin danda'u ogummaa isaanii sanallee kalaqa isaanii sanallee maallaqatti jijjiiruu danda'u jechuudha. Ani addatti iyyuu jechuudha leenjiin kun anaaf lafa hin jiru na agarsiiseera hojii hojjechuu qabnu baay'ee wanta hin hojjetinaaf ni qabna sanaaf akka hin deebi'ee ilaalu na taasiseera.
Qulqullina barnootaa irratti bu'aa qabattee adda?
Qulqullina barnootaa irratti bu'aa guddaa qaba maaliif daa'ima ofitti amanamummaa qabu. hojii hojjechuuf jechuudha yoon hojjedheen biyya jijjiiraa yoon hojjedheen guddadhaa yoon hojjedheen nyaadhee jiraadhee yaadu waan uumuuf qulqullina barnootaa keessatti illee gahee guddaa qaba jechuudha akka ijoolleen hin aannee fi ofitti amantee ofii isheen hojjechuu qabduun akka isheen hojjettu gargaara.
Dhaabbanni Moonaad Development Paawun amma hojii kalaqaa manneen barnootaa Oromiyaa keessatti gumii saayinsii kalaqa gabbisuuf jalqabe naannolee hunda keessatti akka itti fufu hojii gaggeessan dhaabbatichaa ibsaniiru. gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif tsahaay daamtoo finfinneerra.
kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromootti dhaggeeffattoota keenya qophiitti aanutti ceena. ka dhageenyeef ka dubbisnerraa. koreen addaa manni maree olaanaa dhimmoota musliimaa itiyoophiyaa akka gubiinsa masjiida mooxaatti raawwatame qoratu erge miidhaalee dhaqqaban adda baasachuu isaa dubbatee jira mootummaan naannoo amaaraa waliinis mari'ate ka deebii eegaa jiru ta'u kaleessa sabaa himaaleef ibsa kenneen dubbatee jira koreen kun muktaar jamaaltu adaamaarraa gabaase.
naannoo amaaraa godina goojjaam lixaa magaalaa mooxaatitti masjiidonni gubachuutiin wal qabatee. koree tokko gama naannoo saniititti erguusaa beeksiseetiniin ture koreen kunillee erga gama naannichaatitti dhaqee rakkoolee mudatan hundayyuu ilaaluu isaa taatee guyyaa saniitiinillee masjidota sadi irratti gubaatiin dhaqqabu afraffaan miidhaan hedduu irra dhaqqabuu fi inni shanaffaan ammoo dhagaadhaan reebamuu isaa adda baafanneetiniin jirre jedhan gabaasa koreen kun qopheesse sabaa himaaleedhaaf kan dhiheessan miseensi koree. Ustaaz Badrii Huseen masgiidota miidhaan irratti dhaqqabeen alattillee qabeennotaa fi giddugaloonni gabaa gurguddoon abbummaa islaamotaa ta'an adda baafamaniitiniin dhibba tokkoo fi ja'atamii torba kan ta'an irratti miidhaan dhaqqabe jedhan inni kun sodaa hedduu hawaasatti uumuudhaa fi wabii dhabuudhaan walqabatee hawaasni muslimaa bulchiinsi mootummaa naannoo amaaraa taatee kanaaf dhiifama gaafatee gaafilee shan kaa'amaniif akka deebii kennu gaafanna jedhan Ustaaz Badriin.
የህብረተሰቡ ጥያቄዎች የሚከተሉት መሆናቸውንም ጠቅሰናል አንደኛ የደህንነት ዋስትና እንፈልጋለን።
gaafileen ummataa kanneen ittaanan ta'uullee ibsineetiniin jirra tokkoffaan wabii nageenyaa kennaa barbaanna lammaffaan kanneen yakka kana raawwatan itti gaafatamummaa seeraa jalatti dhihaachuu qabu sadaffaan qabeenyi keenya mootummaa naannootiin bakka buufameetiniin beenyaan hamileen keenya ittiin cabe akka keeffamnullee gaafanna maskiidota keenyallee deebisanii ijaaranii qabeennota daldalaatii fi manneen keenya bakkattis akka nuu deebisan gaafanna afraffaan qabiyyee lafaa bakka madrasaa yookaan ammoo qura'aanni itti qara'amuu fi akkasumatti bakkeelee awwaalaa garaagaraa akka nuuf mirkanaa'eetiniin nuuf kennamu gaafanna shanaffaan guyyaa ayyaana keessa dhoorkamneetiniin jirra kuni ammoo hanga amantaan keenya hojii nun dhoorginitti hojiirraa ugguramneetiniin dhoorgamuudhaa hin qabnu gaafii jedhullee dhiheessineetiniin jirra dhumarrattis cal'iinsa filachuun bulchiinsa mootummaa naannoo amaaraa hawaasa kanu galcheetiniin jirullee hubachiisneetiniin jirra jedhan ustaaz badri huseen gabaasa isaaniitiin. koreen gumiin dhimma islaamaa federaalaa gama naannoo amaaraatti erge kuni kantiibaa magaalaa mooxaa dubbisuudhaaf yaaliin taasisee akka isaaf hin milkaa'in dubbate daawwiidhaa fi miidhaalee dhaqqabe jedhan kan masjiidotaatii fi qabeennotaa qofa osoo hin ta'in bakka sababni kun irraa ka'eetiniin jira jedhamu gubachuu bataskaana goorgis kan magaalaa mooxaallee dhaqanii daawwachuu isaanii sabaa himaaleedhaaf himanii jiru.
የጥቃጠሎ አደጋ ደረሰበት ወደ ተባለው ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ባደረግነው ጉብኝት ዳዊ ጉባቴን እረገሄትኔን ቱሬ ጀደሙ በተስካነ ጊዮርጊስት ታሲፍኔን ሆገናን በተስካነ ሰኒ ገመ በተስካናትት keessa olliixuun dhoorgaa ta'uusaa haala amantaatiin nutti himanii garuu dubbee bataskaanichaa naannawa isaa laallee gubaatiif miidhaan tokkollee akka irra hin gahin mirkaneeffachuu dandeenyeetiniin jirra hogganaan bataskaana kanaa gubaatii kanaan meeshaan keessa jiru awd jedhameetiniin waamamu gubaatiin akka irra gaheetiniin ture suuraa isaa moobaayilaan nutti agarsiisanii jiru gubaatiin kunis kan ta'e guyyaa keessaa sa'aatii kudha tokkoo fi daqiiqaa digdama irratti osoo hordoftoonni amantichaa kadhannaa waaqaarra jiran akka ta'e illee nuuf ibsan osoo hawaasni kadhannaa waaqaarra jiruu bataskaana keessoodhaa ibiddi qabateetiniin aarri kan mul'ataatiniin ture ta'ullee nuuf kaasanii jiru. bataskaanni gubate jedhameetiniin yeroo dhukaasni baheetiniin qawween dhaga'ametti musliimoonnis kiristaanonnis bishaan jeerikaaniidhaan qabataniitiniin dhufanii waliin tumsaniitiniin ibidda ka'ellee akka dhaamsan nutti himan miidhaa kana jedhameetiniin lakkaa'amuudhaa danda'u bataskaana sanirratti dhaqqabe nutis koreen deemne ija keennaan hin agarre jedhan. ustaas badrii gabaasa isaanii keessatti akka kaasaniin rakkoo mooxaatti dhaqqabe booda harki aanga'ootaallee jiraachuu hawaasni nuu kaaseetiniin jira jedhu hawaasni naannoo sanii himate jedhaniitiniin ustaaz badruun akka gabaasa isaanii irratti kaasaniin yeroo taateen sun ta'utti hawaasni gabbaheetiniin yoo laaluudhaaf ta'u qaamoleen nageenyaa hawaasa manatti ol deebisaatiniin turan jedhan mariin mooxaa fi naannoo isiitiif taasisuudhaaf aanga'oota waliin taasifne hedduu milkaa'uu baatullee marii gaariituu Aangawoota mootummaa naannoo waliin taasifame jedhan ustaas badriin marii aangawoota ol aanoo waliin taasifame kanaanis itti gaafatamaa waajjira pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo amaaraa obbo Zalaalam Lijaalam dubbi himaa pirezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo amaaraa obbo Tatakkaa Baqqalaa fi kanneen biroo wajjiinillee mariin bal'aan taasifamuu kaasan.
ኃላፊዎቹ የተጠየቁትን ጥያቄዎች ሙሉ በሙሉ የመመለስ ፍላጎት እንዳላቸው ገልጸዋል።
aangawoonni wantoota hawaasni gaafate hundayyuu kan raawwatanii fi deebii kennan ta'uu nuuf mirkaneessaniitiniin jiru. yaalilee mootummaa naannoo taasisaatiin jiru nuuf ibsanii nutis mootummaa naannoo amaaraarraa akka amantaa hin dhabne nu gaafatanii jiru pirezidaantiin naannoo yeroo sanitti waan hin jirreef qabxiilee nuti kaasne hundayyuu isaaniif dhiheessanii akka waliin mari'atanillee nutti himan marii yeroo pirezidaantiin gale taasisan booda akka gaafilee ka'aniif deebii kennanillee waadaa nuuf galanii jiru koreen gumiin dhimma islaamaa finfinneerraa ergellee deebiin kennamu hundiyyuu. haala idileetiin itti gaafatamaa ol aanaa naannichaatiin akka deebiin itti kennamullee waliin haasofneetiniin biraa deebine jedhan rakkoo mooxaatti mudate kanaan walqabatee bulchiinsi mootummaa naannoo amaaraa hanga ammaatitti aangawootaa fi qaamolee nageenyaa digdamii torba ta'an to'annaa jala oolchuu isaa kan beeksise yoo ta'u koreen kunis dhimma kanaaf bulchiinsa naannichaa galateeffateetiniin jira koreen gabaasa sabaa himaaleedhaaf hime kanaan dabalatatti gabaasa bal'aa suuraadhaan deeggarame taateelee sanniin agarsiisu qopheessee dhiheennatti qaamolee mootummaatiif qaamolee haqaa dhaabbilee falmattoota mirga namoomaatii fi sabaa himaaleedhaaf illee kan raabsu ta'uu ibseetiniin jira gabaasa sagalee ameerikaaf muktaar jamaal finfinneerra.
dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenyaa kanumaan xumurra gama keenyaan qophii wixataatiin walitti deemna sagantaa idileetiin amma immoo booriif iftaan immoo sagantaa saatalaayitii dhiyeessina sagantaa afaan amaaraatu itti fufaa nagaatti jenna.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። በ19 በ25 እና በ31 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በናይል ሳት ከዋሽንግተን